Kun wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. torbaa bara kuma lamaaf digdamii afur attamootan kabajamoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa ajjeechaaf hiraarsaan itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru haraawwatu jechuudhaan waashingtan diisii keessatti hawaasni oromoo hiriira geggeessee jira magaalaa baateef maqii keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaaf waboo gidduutti itti fufuu jiraattonni dubbatan. tokkummaa mootummootaa gargaarsa namummaa itiyoophiyaaf doolaara miliyoona dhibba ja'a ol biyyoota arjoomtoota irraa argate hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
akka mul'atan hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaadhuma rodaati fedhii gargaarsa namoomaa itoophiyaa keessa jiru guutuudhaaf kan oolu deeggarsa maallaqaa argachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira dhaabbanni mootummoota gamtoomanii maallaqa gargaarsa namoomaa itoophiyaadhaaf isa barbaachisu harka sadii keessaa harka lama argachuu isaa kan beeksise qibxata kaleessaa biyyoottan adda addaa. sirna gargaarsa gumaachuu magaala jeenevaa keessatti erga raawwatanii booda buusii gargaarsaa kana kan qindeesse dhaabbata mootummoota gamtoomanii yommuu ta'u mootummaan itoophiyaatii fi mootummaan yuunaayitid kingidami akka qindeessuu irratti qooda fudhatanis ibsameera gargaarsi argame kun sababa walitti bu'iinsaa hongeedhaa fi lolaa bishaaniitiin kan ka'e namoottan gargaarsa lubbuu baraaruu atattamaan barbaadan miiliyoonii kudha shanii fi qabxii shan akkasumas kanneen gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu namoottan miiliyoonii kudhanii fi qabxii afurii fi kan oolu akka ta'e ibsameera. rakkina uumamaatii fi namtolchee yeroo ammaa itiyoophiyaa keessa jiru furuudhaa fi yuunaayitid isteetsi gama isheetiin doolaara miiliyoonii dhibba tokkoo fi miiliyoonii shantamii afurii dabalataan arjoomuu ishee ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi qibxata kaleessaa beeksisee jira. dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa oochaan akka ibsetti lammiileen itiyoophiyaa miiliyoonii 21 ta'an bara kana gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Oochaan akka dabalee ibsetti biyyoottan 21 rakkina gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiruuf kan oolu walumaa galatti doolaara miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 28 fi qabxii sagaliin arjoomanii jiru. Walga'ii qibxata kaleessaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii Awurooppaatti argamu Jeenevaa keessatti qophaa'e kana kanneen qindeessan keessaa tokko kan taate Biriteen mataa isheetti doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 25 kan gumaachite yommuu ta'u biyyoottan gamtaa Awurooppaa doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 39 arjoomuun isaanii beekameera. Gargaarsa argame kana keessaa caalaa kan gumaachites Yuunaayitid Isteetsi akka ta'e ibsameera. Rakkina namoomaa Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf maallaqni doolaara biliyoonii tokko akka isa barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa Abut daangaa isaa irratti weerara raawwachuusaa balaaleffachuudhaan ibsa baasee jira.
addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf yeroo afuraffaadhaaf weerara ifa ta'e naannoo amaaraa irratti raawwachuu isaa kan hime ibsi mootummaa naannoo amaaraa weerarichi waliigaltee nageenyaa piriitooriyaa keessatti taasifame guutummaatti kan diigu akka ta'e eeree jira. addi bilisummaa uummata tigraay bakkaawwan humnaan qabate atattamaan gad lakkisee ba'uudhaa baannaan biyyattiin akka hin diigamneef jecha akka tarkaanfii fudhatu kan ibse mootummaan naannoo amaaraa ijaarsa siyaasaatii fi nageenyaa sadarkaa adda addaarra jiranuu fi jiraattota naannoo amaaraa akkasumas mootummaa federaalaatii fi waamicha taasisuun isaa beekameera. alma walqabateen paartiin mormitootaa kutaa naannoo amaaraa keessa socho'u aabinni jedhamee beekamu weerara raawwatameera jedhe kana mormee weerarichi naannoo raayyaa qofatti waan dhaabbachuu hin dandeenyeef mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafatee jira dhimma kanarratti yaada addi bilisummaa uummata tigraay qabu gaafachuudhaaf yaaliin gabaastonni sagalee ameerikaa taasisan akka milkaa'uu hin dandeenye beekameera. bulchaa itti aanaa mootummaa yeroo kan naannoo tigraay ta'an jeenaraal taaddisee warrade walitti bu'iinsi kutaa raayyaa keessatti raawwatame milishoota naannoo tigraay irraa buqqa'anii fi hidhattoota naannoo amaaraa kutaa raayyaa allaamaaxaatti argaman gidduutti akka ta'e ibsaniiru. walitti bu'iinsa kutaa raayyaa allaamaaxaatti taasifame kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo magaala allaamaaxaatii fi korem irraa buqqa'anii magaala qobboo keessatti qubatanii lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni masfinarraagee magaalli allaamaaxaatii fi naannoon isaa yeroo ammaa to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala jiraachuu isaa kantiibaan magaala allaamaaxaa obbo haayiluu abarraa himuu isaanii beeksiseera.
godina bulchiinsa hawaasaa hawwii aanaa jaawwii keessatti wixata darbe hidhattoota mootummaaf faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni shan du'uu akka hin oolle jiraattonni ibsaniiru maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraattonni magaalaa jaawwii qibxata kaleessaa meeshaa gurguddaan mana jireenyaa rukutee namoonni nagaan du'uuf miidhamuudhaaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru har'as magaalattii keessatti sababa dhukaasii dhagahamaa jiru irraan kan ka'e mana ba'uu akka hin dandeenye ibsanii wixataa qabee sochiin martinuu dhaabatee akka jiru tuqanii jiran walitti bu'iinsa jaawwii keessatti mudate ilaalchisee gama mootummaatii ibsi kennameen jiru vo'n aangawoota naannoof hospitaala biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo bulchiinsa kibba itiyoophiyaa godina koree keessatti qonnaan bultoonni lama hidhattoota gujii lixaa keessaa socho'aniin ajjeefamuu isaanii maatiif jiraattonni himaniiru.
jiraattota aanaa gorkaa ganda daannoo keessatti guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa tokko kan ta'anii fi obbo siisaay cabbaqeetii fi eessuma akka ta'anii namni sagalee ameerikaatti manii obbo Yifiruu yoonaas firri isaanii kan ajjeefamanii ooyiruu isaanii keessatti yemmuu loon tiksaa turanii akka ta'e dubbataniiru namni lammaffaan ajjeefamaniiru jedhamanuu fi obbo Baqqalee Geeddoo jedhamanu nama qaamni isaanii miidhamoo ta'e akka ta'e kan ibsanii jiraattonni gandichaa ajjechaa kana kan raawwatanii hidhattoota bulchiinsa naannoo oromiyaa godina gujii lixaa aanaa galaanaa keessaa garasitti ce'aniin akka ta'e himaniiru namoota miseensota saba koree ta'an kun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina koree kan ta'an obbo tafarraa bondooraa ibsa sagalee ameerikaatiif kennaniin mirkaneessanii jiru dhimma kanarratti deebii hanga'oota godina gujii lixaa aanaa galaanaarraa argachuudhaaf yaaliin bilbilaan taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni yoonaataan zabdiyoosii hawaasaarraa erge torban tokko duras mucaa waggaa kudha lamaa dabalatee namoota lama hidhattoota gujii lixaa keessa socho'anuun ajjeefama. famuun isaanii akka gabaasame yaadachiisee jira.
godaantonni sanyii gurraachotaa magaalaa niiwuyoork keessaa qubatanii jiran loogii sanyii amantii fi afaan irratti hundaa'e balaaleffachuudhaan hiriira bahanii jiru.
godaantonni afrikaa irraa dhufanii koola galtummaa gaafachaa jiran kuma tokkoo fi dhibba shan ta'anii caalaan isaanii biyya giinii irraa kan godaananii fi kan galma bulchiinsa magaalaa niiwoorki fuulleetti hiriiran wixinee seeraa bulchiinsi magaalichaa dhimma godaantotaa irratti baasuudhaaf qopheesse irratti mari'achuudhaaf yemmuu walga'ii irra jiranutti akka ta'e beekameera. akka wixineen seeraa bulchiinsi magaalaa niiwoorkii qopheessetti bulchiinsi magaalichaa guyyaa soddomaan booda godaantota beekaa ta'an yookaan ijoollee hin qabne bakka qubatanii jiran kaasuudhaaf kan isa dandeessisu yommuu ta'u ijoolleewwan waggaa 23 gadi immoo guyyaa 60 keessatti akka bakka qabatanii gallakkisanii deemanu kan dirqisiisudha seerri kun godaantota gurraacha ta'an akka miidhu miseensonni koree bulchiinsa magaalichaa tokko tokkos ibsuun isaanii gabaasameera. ji'a fulbaana darbe keessa pireezidaanti joo baayiden godaantota biyya veenzuweelaa irraa dhufan amma eeyyama seeraan jireenyaa argatanitti akka eegumsi taasifamuuf ajaja dabarsanii jiru. ji'a muddee keessa immoo biyya heetii keessatti hokkora hammaateen walqabatee eegumsi godaantota biyyattiitiif taasifamaa ture akka itti fufu seeraan taasifamee jira godaantota biyyoottan afrikaa biroo kan akka sudaanii fi itiyoophiyaatii fi yeroon ittuu dhiibbaan seeraa irratti hin raawwatin turanu akka dheereffamuuf taasifamee jira. godaantonni biyya giinii seenegaalii fi mooritaaniyaa irraa dhufan garuu mirgi akkanaa akka hin kennamneefis beekamee jira kantiibaan magaala niiwoork eriik addaams dhimma kana ilaalchisee ennaa oduu gabaastotatti dubbatan yemmuu magaala biroo ilaaltan namni buufata xiyyaaraa keessa ciisu hin jiru namni buufata poolisii jala ciisu hin jiru namoonni hospitaala keessa lafarra ciisanu hin jiran ijoolleewwanii fi maatiin yemmuu daandii irra ciisan hin argitanu jechuun isaanii gabaasameera akkaataa wixinee seeraa bahaa jiru kanaani godaantonni kun erga magaalaa niiwoorkii keessaa kaafamanii booda to'annoo jala ooluudha alatti eessatti akka geessamanuu wanti ibsame hin jiru.
jaarmiyaan hawaasa oromoo waashingtan diisiif naannoo ishee har'aas waashingtan diisitti kan argamu ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi fuulduratti hiriira geggeessanii jiran ajjeechaaf ukkaamsaan hooganoota siyaasaa oromoo irratti akkasumas guutummaa itiyoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru haa dhaabatuu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa turan. kaleessa galgala yaadannoo angawaa siyaasaa adda bilisummaa oromoo battee urgeessaa kan torban darbee magaalaa maqii keessatti ajjeefameef waayit haawus fuulleetti sirna dungoo qabsiisuu geggeessuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. gara gabaasatti aanutti naaceen immoo godina shawaa bahaa magaalaa baatuuf maqiitti walitti bu'iinsi hidhattoota waboo ta'uun himameef humnoota mootummaa gidduutti itti fufuu jiraattonni magaalaa kanaa vo'eef himaniiru jiraataan magaalaa baatuu tokko walitti dhukaasii wixata halkan hanga barii kibxataatti ture jedhan booda ammas sochii magaalattiin danquu himamee jira. gama biraatiin walitti dhukaasa magaalaa maqiitti wixata halkan mudate jedhameen qabeenyi baduuf namoonni afur butamuunis himamee jira dhimma kanarratti angawoota mootummaarraa deebii vo'n argachuudhaaf yaala hin milkoofne galmoo daawit dabalatasaa qopheesseera.
jiraataan magaalaa baatuu sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka yeroo hin feene gaafatan takka vo'eef wixata darbee halkan walitti bu'iinsi humnoota waraana bilisummaa oromoo jechaan ibsanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduu naannoo bahiinsa magaalaa buttaa jiraarratti mudate akka ture dubbatu.
guyyaa wiixataa galgala sa'aatii shan irraa kaaseeti taatichi hagwa sa'aatii sagalitti fufe taateen yeroo kan taa'ame waraana lamaan gidduutti hidhattoota mootummaatii fi waraana adda bilisa uummata oromoo gidduutti. Wantichi kallattimaan gisee itti fufuu magaalaa caafii magaalaa irraatti firtibeetii qeeraa biraa kaasee haga karaa ispaaltii karaa magaalaa buttaa jalaatti baasurraa kaasee haga ispaaltii gurraacha magaalaa keessaa irraa daarii isaa irraa kaaseeti achumaan gama ce'ee haga waajjira poolisii afootti taateewwan waraana lamaa iddootti dhukaasaan ta'ame.
jiraataan magaalaa baatuu kun qaamota lameen irratti miidhaan dhaqqabuu himanii achiin duubas keessumaa sochiin geejjibaa magaalaa baatuu fi kan gara magaalota naannoo isheellee danqamuu dubbatu.
Wanni tokko hin jiru namni dhibamu waan ittiin deemu dhabee bakka sanatti rakkataa jira. Magaala keessaa magaalarraa magaalaatti makiinaan tokkochi geejjiba wanni tokkochi baajaajii baajaajiirraa kaasee makiinatu deemaa magaala baatuu fi magaala bulbulaa hedduu konkolaatatu deemaa ture amma makiinaan tokkollee hin deemu baajiinillee ni malu kan hunda isaa dhaabanii namni dhibamee jiru namni adeessuun namni hedduu rakkataa jira ammas.
Gama biraatiin magaalaa maqii keessatti dilbata halkanii kaasee walitti bu'iinsa darbee darbee mudataa jira jedhameen qabeenyi baduu namoonnis butamu jiraataan sababa haala rakkoo nageenya naannoo jiraa jedhaniif jecha maqaan isaanii akka hiramne gaafatan himanii jiru.
Guyyaa lamaa sadii kana egaa bu'uura daandii waan jiru wayii karaa waraana muka keessa jiru kanaan yaade sanirraa immoo mootummaan uummata warra konkolaataa qabu waan adda addaa qabu kan dirqamaan baasee akka isaan bobba'an goosisaa jira. Isaanis immoo amma humnaatiin akkamitti bobba'aa jiru karaa adda addaatiin waan kanarratti bobba'aa turanii gadda gaafa guyyaa wixataatti bari'u daandii hawaawwii kanarratti konkolaataa tokko gubanii ammas kan kaleessatti bari'u wixataa halkan jechuudha kan halkan sa'a torbarraa hanga gidduu sa'a saddeetii sanitti namicha tokko kan maaddaa dhiyeessu obbo Tarachaa jedhama. Isarratti immoo boottii tokkoo fi baajaajiin gara afurii kunis hin gubatee warra immoo silaa waan sanii waardiyoota kan akkuma jiruun akkuma meeshaa hidhataniin waardiyoota waardiyaa afurii fudhatanii deemaa waan jiruun dhaga'ee kaleessa immoo akkuma qaamaan achaqee yoo laalee jiru akkuma san ta'ee fuulli boottii gabbiinan irraa uume akkana yoo laalu immoo magaalaa keessaa warri qaama nageenyaa kun walumaa gadi jijjigaa oraalii kanaa fi paatiroolii kanaa haalli nageenyaa namni bobba'ee galu irratti sodaa guddaa qabaa gaazaabiisii guddaa jira.
balaa buufata boba'aa magaalaa maqii yetebaabiruut jedhamutti mudate jedhan kanaan namoota butaman keessaa tokko eegduu maqaan isaa gizaachuu jedhamullee akka ta'e eeranii haleellaa konkolaataa dilbata darbee halkan mudate jedhanis kan konkolaataa fe'umsaa irratti ga'e ta'uu ibsanii jiru.
geejjibni okkatee yoo manatti hafuu seenanii manaa baasu. Haga kanaa miti gaama namni fe'iin isin jiru bobba'uu namni baay'een deemu geejjibni immoo kan biraa kan gaariin illee hin jiru kan wannootillee hin jiru yoo gaariillee qabattee deemte immoo akkuma siinjee warri mukaa kun hin dhoowwa dobbura cabsitanii bahuun maali waan jiru hin jira yaalii saniif amma nullee geejjiba gaaruma kana qopheeffannee deemna jennee daandii fiisaa wayii irra deemuu kajeelleeti waan akkasii waan jiruuf sodaannee afrikalee saniidhatallee akkuma san ture geejjibni namni magaalaarraa baadiyyaarraa gara magaalaa baay'een seena.
walitti bu'iinsawwan kunis eebila sagal bara 2024 ajjechaa magaalaa maqeetti qondaala siyaasaa adda bilisummaa oromoo obbo battee urgeessaa raawwachuu hordofee qaama waraana bilisummaa oromoo jedhaniin waamichi lagannaa gabaatii fi oggura geejjibaa yeroon isaa hin murtoofne labsamoo hordofee akka ta'es jiraataan kun eeranii jiru dhimma kanarratti irra deddeebiidhaan aangawoota magaalaa baatuu fi maqirraa deebiin bii'oo'een argachuuf yaale hin milkoofne. garuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa itiyoophiyaa karaa fuula saba himaa isaan dhiyeenya kana shawaa ba'aa dabalatee godinaalee oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu gabaasota eeran baasaa turuun isaa ni yaadatama gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarra.
kan hordofaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaabbileen aadaaf amantii marii mootummaaf gareewwan hidhatan gidduutti akka geggeessamu jaarsummaan jidduu seenuuf rakkachaa waan jiraniif yaaddoon nageenyaa itiyoophiyaa keessaa hammaataa dhufeera mitiquu fiqaaduu gaafiif deebii abbaa gadaa goobanaa hoolaaf dooktar asaba amanuu waliin taasisee jira dooktar asaban dhaabbileen kun lamaan mootummaaf gareelee hidhataniin gurra dhorkatamuu dubbataniiru rakkoon kun dhaloota taanutti muddama yeroo dheeraa akka fidullee ibsanii jiran kuno.
waldhabdee itiyoophiyaa keessatti uumamee jiruun dhalli namaa garaa walitti jabaachuun gochaalee suukkanneessaa walirratti raawwataa jira kan jedhan abbaa gadaa goobana hoolaa walitti qabaan abbootii gadaa oromoo waan fokkuu amma ta'aa jiruuf gara uumaa ofiitti iyyachuudha jedhu.
waaqarratti lafarratti dhalti namaa lubbu qabeeyyiin kamiyyuu sirna qaba lubbu qabeeyyiin kamiyyuu duudhaaf safuu qaba dhiigan baasanii sirna gadaa keessatti waan badduudha yeroo ammaa kanatti immoo lubbu qabeeyyii keessaa dhalti namaa kabaja guddaa kan qabdu diina walitti taatee bineensa walitti taatee guyyaa guyyaadhaan hammeenya kana hin jenne hammeenya takkuu biyya Itoophiyaa kana keessatti biyya Oromoo keessatti hin dalagamnetu dalagamaa jira. Uummanni Oromoo bakka jiru hammeenyummaa kana hambisuu fi kadhannaa waaqatti godhutu irra jira. Yeroo ammaa kanatti sabni Oromoo sabni hin dallaniin hin jiru. Sabni waliin miidhiin hin jiru. Abbootiin gadaa immoo abbootiin amantaa immoo kana dura bu'ee waarratee uummanni kun akka waaqatti boo'u akka lafatti boo'u uummanni kun. kana godhutu irra jira kun godhamee hoggattoo jette godhamaa tures ammalleen immoo nagaa buusuuf immoo abdii kutatu nurra hin jiru.
namoonni ajjechaa suukkanneessaa ilmoo namaa irratti raawwatan kanneen safuu hin beekne kan jedhan abbaa gadaa goobana hoolaa abbootiin gadaa abboonni amantaa fi dhaabbileen hawaasaa biroo dhiibbaa uumuu dhiisanii osoo hin taane qaama nu dhaga'uutu dhabamee jechuun himu.
Walmancaasuun walballeessuun dhiiga walii lolaasuun nama safuu hin beekne kan akkana godhu nama safuu hin beekne nama waaqa lafatti bulle namni waaqa lafatti bullu immoo yeroo ammaa kana haati harma gara waaqatitti ol elmaa jirti garaan dhale lafarra deema jira garaan dhale harma fi waaqatti qabattee waarratteeti kan kadhataa jirtu. Kan ammoo godhuuf immoo akkuma kara sii kaase wanni hin hojjetamiin hin jiru nama dhaga'utu dhabame amma. gara paartii biyya bulchuuttis haa ta'u gara dallanee bosona seenuuttis haa ta'u eenyu haa dhaga'u kana akka nu dhaga'u dubbachuun dhiifne abbootiin amantaa dubbatuun dhiifne sheekiin qeesiin dubbatuu dhiifne abbootiin gadaa dubbatuu dhiifne wanti kun dhawaatuma humna jabeeffataa dhawaatuma. badii hamaa nutti uumaa jira uumelleen immoo.
Dooktar Asaba Amanuu yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa nagaa fi tasgabbii kan ta'an. waldhabdeen itiyoophiyaa keessaa yeroo dheeraa lakkoofsisaa jiru yeroo ammaa lubbuu fi qabeenya balleessuun alatti haaloo uumaa deemuun gara dhaloota itti aanutti yoo darbe hedduu sodaachisaa laa jedhu.
waldhabdeen tokko hawaasa yookaan immoo qaama lama gidduutti yoo ta'e utuu furmaanni itti hin kennamiin yeroo dheeraadhaaf gaafa turaa deemu lubbuun namaa guyyaa guyyaatti badaa deema jechuudha. lubbuu namaa qofa badu miti amma wanti baay'ee nama sodaachisu yookaan immoo qabeenyaa irra badu miti wanti baay'ee rakkisaan. Haaloo hawaasaaf hawaasa gidduutti yookaan immoo qaama walitti buusana gidduutti haaloon hidda gadi fageeffataa deema. Haaloon hidda gadi fageeffatu suni jenereeshinii tokko qofatu hin taane jenereeshinii isa dhufutti illee darbaa jechuudha.
Waldhabdeen kun yeroo dheeraa yommuu lakkoofsisu kanatti dhaabbileen hawaasaa kanneen akka abbootii gadaa, abbootii amantaa fi kanneen biroo nagaan akka dhufuuf dhiibbaa uumuu maaliif dadhabanii jechuun gaaffiin dooktar Assabeef dhiyeesseef yommuu deebisan.
Walitti bu'iinsi kun yeroon isaa yoo dheerate namni inni uffaa eega nuffee booda immoo abdii kutachuutu dhufaa. Abdii kutachuun kun immoo walirratti amantaa godhachuu dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Walirratti amantaa godhachuu jechuun namni abdattu furmaata siin kennu eega ta'e yookaan qaamni abdattu tokko nageenya akka sii buusuuf sagalee siin ta'u yoo ta'e yookaan immoo iddoo ati buqqaatetti dhufee siin deebisu yoo ta'e firri kee yookaan immoo maatiin keessi jalaa du'ee dhufee siin jajjabeessee wanta mooraalii keessi deebisu akka deebitee dandamattu qaamni si gargaaru hin jiru eega ta'e namooti wal amantaa dhabu qaamoleen biyya bushaniif hawaasa gidduu wal amantaa dhabu. Qaamolee wal waraanan gidduutti wal amantaa dhabuun sun immoo hidda gadi fageeffatee haaloo adda addaa wal gidduutti uumuun kun akka saayilanti ta'an akka callisan yookaan immoo walirratti dhiibbaa godhanii walitti bu'iinsi tokko furmaata akka hin arganne taasisaa jechuudha.
Itti dabaluunis.
Lammaffaa immoo warri walii walii isaanii gidduutti waraana geggeessaa jiran kun qaamota hawaasa keessatti nageenya buusan nageenya eeganii akka isaan callisiisan taasisaniiru. Qaamonni kun meeshaa qabu, ikoonoomii qabu, namoota dhuunfaas haa ta'u qabee warra akka hawaasaatti nagaa hawaasa keessatti kan eegan nagaa kana akka furmaata argatu kan taasisan akka abbootii amantaa. Akka namoota bebbeekamoo kee keessa jiranii abbootii biyyaas ta'uu danda'a. Kanneen akkas akkasii kunii firii ta'anii akka isaan hojii isaanii hin hojjenne hawaasa miidhamaa jiruuf sagalee akka isaan hin taane callisiisaniiru jechuudha.
Waldhabdeewwan Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessatti taasifamanii fi taasifamaa jiran jalqabarraa hambisuun ni danda'ama ture kan jedhan Dr. Assabeen kutannoo qaamolee waldhabdee keessa jiranis barbaadaa jedhu.
Walitti bu'iinsi amma gaggeeffamaa jiru kuni kuma lamaaf. kudha saddeet naannoo daangaa oromiyaa naannoo lixaa daangaa oromiyaaf daangaa benshangul gidduu ture irratti illee achitti hirmaaddeera akkam akka ture qorannoo ta'e geggeessinee ture naannoo sana eegan ture. Eeggatees gara finfinnee eegan dhufees wantoota ta'aa jiran kana baay'eesaa argaan jiranna walitti bu'iinsa kan karaa kaabaas ilaalaa jirra isas observe godhaan jira akka ogeessa tokkootti. Kana hunda isaa gaafa ilaallu Wanta hambisuun danda'amudha. Egaa hambisuun akkamitti akka danda'ama gaafan siin jedhu hambisuun hin danda'ama garuu koomitimentii qaamota wal waraanan sanarratti hundaa'a. Qaamonni wal waraansa keessa jiran lamaan isaanii koomitimentii hawaasaaf qaban argisiisuu qabu. Hawaasaaf hin dhaabbaddaa faayidaa hawaasa kanaan eegsisaa eega jedhee faayidaa isaa hambisee faayidaa hawaasaa dursa kennuu qaba. Faayidaa isaa gaafan jedhu amma fakkeenyaaf faayidaan isaa aangoodha yoo ta'e aangoo gaddiisee or aangoo karaa nageenyaatiin waliif qooduudhaanis ta'uu ni danda'a. Or karaa nagaatiin waliin dubbachuudhaanis ta'uu ni danda'a. Kuni amma koomitimentii isaan argisiisuu danda'an ture jechuudha.
Keessummoota koo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa walitti qabaa abbootii gadaa Oromoo fi Dooktar Assabe Amanuu guddaan galateeffadha. Qophiin dirree Dimookiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
lammiilee ameerikaa miliyoonatti lakkaa'aman guutummaa jireenya isaanii dhibee haala nyaataan walqabateen rakkatu gabaasni dhaabbata oduu pbs jedhamuun dhiyeenya kana baase dhibee kanaan caalaatti namootan rakkatan warreen adii kan hin taaneedha jedha amiinaa nawaastu gabaase kuno.
tiree biraawun sababa haala nyaata isheen dhibee dhufuuf saaxilamuu ishee waggootaaf maatii ishee jalaa dhoksuun jiraatte. hawaasa keenya keessatti sababa akkaataa nyaataan dhukkubsachuun akka qaaniitti ilaalama mucaan eessuma kootii tokko nuti warra gurraachaa rakkoo akkasii hin qabnu kun rakkoo warra adiiti nuti akkaataatti nyaataan beekna innaa jedhu dhaga'een ture jette. namoonni hedduun akkaataa nyaataa waliin dhibee wal qabate innaa jedhamu maal yaadu nama akkamiitu itti mul'ata dubartiin adii waan itti mul'attu natti fakkaata jette dhuguma hedduun akkasitti fakkaata anaanis yeroo mara kan natti fakkaatu dubartii adiidha shamarree warra adii jetti naalgoonaa poozitiiv piraayid ka jedhamu amala nyaataa waliin wal qabatee gurraachota rakkoo fayyaaf saaxilaman akkasumas miseensota hawaasa biroof. waaltaa deeggarsa kennu kan hundeessan gilooriyaa lukaas illee sabaa himaa irra hedduu irratti kan mul'atan sabaa himaa irratti yeroo mara kan mul'atan dargaggoota warra adii qaqqalloo galii guddaaf giddugaleessaa qabanidha jedhan kun dhugaa jiru mul'isuunsaa dhugaa ta'uuf dhiisuu yuunivarsiitii rood aayilaanditti qorattuu kan ta'an keeran jeenings maats ni dubbatu bara jireenya isaanii lakkoofsa dubartoota dhibee akkaataa nyaataan walqabateef saaxilamanii yoo ilaalle lakkoofsa dubartoota adii waliin walqixa yookaan ni caalaa jedhan kun ofiisaa haala qabatamaa jiru kan gadxiqqeessu ta'uu danda'a sababiinsaas hakiimonni innaa dubartoota adiif tajaajila wal'aansa fayyaa kennan akka gaafatan. dubartoota kabiroof tajaajila wal'aansa fayyaa innaa kennan waa'ee haala nyaata isaanii gaafachuu dhiisuu maluu jedhu dooktarri dhibee xiinsammuu erikaa dizraazaa. fakkeenyaaf hakiimiin qorannaa gochuudhaan sababa haala nyaata isaaniitiin fayyummaan isaanii miidhamuu kan itti himu lakkoofsi dubartoota gurraachaa ka dubartoota adii dhibbarraa harka 25 hanga 40 gad xiqqaata. innumaayyuu hakiimichi dhukkubsattee ka dhufte dubartii adii yoo hin ta'in rakkoon fayyummaa ishee nyaata waliin wal qabata laata jechuudhaan qorannaa gochuu dhiisuu danda'a jedhan kan umriin ishee waggaa 36 biraawun ijoollummaa isheetti kan afaan ingiliziin anoreksiyaaf buliimiyaa kan jedhamu sababaa haala nyaataan ka dhufu miidhaa qaamaaf xiinsammuuf saaxilamtee jirti. wal'aanamtee garuu hin beektu. kaampaniileen inshuraansii toleen jedhan kaampaniileen inshuraansii toleen jedhan nyaata nyaachuudha ka namaan jedhu dooktaroonnis sin dhaga'an nyaata nyaadhu siin jedhu kanaaf hedduu ulfaataadha jetti gurraacha ta'uun kee immoo daran ulfaataa waan sitti taasise sitti fakkaata. eeyyee baatii dhuma onkoloolessa darbeellee dooktora tokko biraa beellama qabadhee dhaqeen ture. rakkoon kee amala nyaataa waliin kan wal qabate hedduu ulfaataa miti naan jedhe yoo na ajjeese ta'eeyyuu yeroo sana ulfaataa ta'an jedheen lammiiwwan ameerikaa hidda dhalataa afrikaaf hagas ilaalchan kennan jette yuunaayitid isteetsi keessatti sababaa haala nyaataan rakkoo fayyummaa uumamu namoota hedduu du'aaf ka saaxile dhibee xiinsammuu keessaa tokko yoo ta'u waggaa waggaatti namoota kuma kudhanii oltu du'a dhibeen tiree biraawun ishee firiyaa isheerra dhiibbaa guddaa kaa'ee jira. haala ulfaataadhaan walitti dubbanne guyyaa tokko innaan irribaa dammaqu yooti duutee si argeeyoo jedheen sodaadha itti gaafatama sana hin danda'u natti ulfaataa naan jette jetti tireen appaartaamaa keessa jiraattu keessaa gadhiistee baateetti digirii ishee dooktarummaa argachuuf barnoota jalqabdellee addaan kutte. akka koo amala akkaataa nyaataa waliin wal qabatee dhukkubi mudatu amala of jijjiiree. nama kabiroo nama taasisa namni kabiraan dhufee eenyummaa kee akka waan to'atu jechuudha namni sun sobeef dogoggorsee si to'ata gasin dhiisu maatii kee firoottan ijoolleef jaalalleef barnoota keerraa si fageessa akkas nama taasisa jette hedduudhaaf innaa weerara koovid 19 namatti fagaatanii jiraachuun tasgabbii dhabuun rakkoo akkaataa nyaataa akka hammaatu taasiseera yookaan deebisee akka isaan keessa seenan godheera. tiree biraawun akka jettetti gabaasa kanaaf dubartoonni nuti dubbisne sababaa haala nyaataatiin kan ka'e dhibee fayyummaaf hawaasaaleen saaxilaman qofaa keessa miti ergaa jedhu dabarsuu akka barbaadan ibsitee jirti jedha gabaasi amnaan hawaas. sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya nugusuu taamiree waliin ta'uudhaan kan isin keessummeesse antuu jubee horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.